ሀረሬ ዴሞክራሲ faransaay pirezidaantii haaraa imaanuweel maakiroon filate namni kun namganni soddomii sagaleeti paartii siyaasaallee keessa hin jiru dhiwumtaan mul'atellee gannum xiqqaa keessatti namni inni mo'ate mariin leppeen namsilaa adoo filatamte baqataa biyyi siirii baasuu qofaa miti waldaa awurooppaa keessaayyuu biyyi fiituu baasuu fi malatte maakiroon kun ammaan tana yaadsuun hin qabu warri yaada biyyi tokko moggaatti baasu qabu filannoo addunyaa irratti mo'amaa jira. filannoon faransaayituun afrikaaf addunyaayyu maal fiddi keessumattuu iyyuu warri baqataa rakkisfaanii mo'amaa jiraa jechuun migira qophii nama osoo deebisa.
bara keessa jirru 2017 keessa biyyoota addunyaarra jiran soddomaa ol keessatti filannoon pirezidaantummaa geggeessama akkuma filannoo yuunaayitid isteets kan ilaalchi guddaan itti kennamaa ture filannoon pirezidaantummaa faransaay torban darbe guyyaa dilbataa geggeessame kanneen keessaa tokko. filannoo pirezidaantummaa ka faransaay ka bara kanaa ka biyyoota biraarraa adda godhee qalbii uummata addunyaa hawwate paartii biyyattii mirga leellisuuf sabboonummaatti cichurraa ka dorgommichatti hirmaatan mariin leppeen yoo filataman faransaayin gamtaa awurooppaa keessaa baasanii gamticha diigu jedhamee dubbatamaa waan tureef kana malees mariin leppeen baqattootaaf ilaalcha gaarii akka hin qabnetu himama. garuu kan ilaalcha siyaasaa giddugaleessaa qaban imaanuweel maakiroon injifatanii yaaddoo sanatti xumura godhan ogeessa baankiif ministeera dinagdee ka turan maakiroon kan ilaalcha siyaasaa gama bitaas ta'e gama mirgaa leellisne paartii aan maarshee jedhamu bara 2016 dabre kana hundeessanii pirezidaantummaa faransaayif dorgommitti seenan maakiroon ilaalcha leeppeen qaban irraa faallatti. hidhata faransaay gamtaa awurooppaa waliin qabdu jabeessuu fi biyyoota godina yuuroo keessa jiran gidduutti hariiroo jabeessuudhaaf nama fedhii qabani namni kun ammaan dura dorgommii siyaasaatti hin hirmaatiin malee jalqabumarraa ga'umsa siyaasaa agarsiisanii jiran. mariin leppen silaatuu injifatan ta'ee faransaayin gamtaa awurooppaarraa adda baasuu fi maallaqa yuurootiin fayyadamuu dhaabsisuudhaaf akka sagaleen diree murteeffannaa kennamu taasisuu masjidawwan fiinxaaleeyyii musliimaa biyyattii keessaa cufsiisuu. baqattoota seeraa ala biyyattii seenan jedhaman guutummaatti biyyattii keessaa baasuu fi mi'awwan daldalaaf gara biyyattiitti galfaman irratti dilaada dhibbarraa harka 35 mursiisuu kanneen jedhaniif kanneen birootu odeeffamaa jira. walumaa galatti yeroo ammaa kana addunyaa irratti paartiileen ilaalcha siyaasaa gama mirgaa leellisan kanneen konservatiivs jedhaman filannoolee geggeessaman keessatti hedduu mul'ataa jiru fakkeenyaaf as yuunaayitid isteets keessatti dorgommicha injifatanii pireezidaant doonaald tiraamp taayitaa qabatanii jiru. Biriteen keessa sochii safuutti cichitootaa yookaan immoo sabboontotaa guddaatu jira. Faransaay keessattis akkuma narmaa olitti dubbadhe ka paartii mirga leellistootaarraa dorgoman Mariin Leepen injifachuu baataniyyuu rifaatuu guddaa uumanii turan. Kana maaltu fide? Gareeleen sabboonummaatti cichaniif daandii siyaasaa mirgaa leellisan akkamitti cimanii mul'achuu jalqaban. As Yuunaayitid Isteets kutaa Virjiiniyaa ka jiru Giloobaa Yuunivarsiitiitti hayyuu fadhaasama siyaasaaf. Barsiisaa akka ta'an Dooktar Alamaayyoo Birruu telefoonaan dubbiseen jira.
Akkuma beeknu edda waraansi qabbanaan ni jedhamu Cold War jedhamu edda dhaabbateetti jalqabe. Ayidiyoolojii jechuu dandeenya amma yeroo ammaa kanatti gilobaalizim kan jedhamu yookiin immoo addunyoomsuu yaada addunyoomsuu addunyaan addunyoomsuutu bal'atee jira. Addunyoomsuun kun egaa maali'aa koominizimiin edda badee mo'amee edda jedhameeti booda. Dinagdee bifa tokko qabu dinagdee kaapitaalizimiyaan oofamu addunyaa keessatti guddisuu dagaagsuu dimokiraasii biyya hundumaa keessatti akka inni biqilee guddatu gochuu mootummoonni warra dimokiraasii aan buluun kun immoo waliin hojjetanii waliin guddachuu waliin bushuu kan jedhamu gara tokkummaa sanatti kan adeemsisu waan kana ijaaruu yaalamaa ture yeroo sanaatti jalqabe. Kanarraa kan ka'e yeroo har'aa kanatti wal'aantummaan kaapitaalizimii biyya hundumaa keessattuu dagaagee eenyummaa biyyaa eenyummaa sabboonummaa sana dhiisuudhaan eenyummaa addunyummaa sana aadaa pop music yookiinis immoo aadaa kokaa kollaa dhuguu yookiin makdoonaald jedhameetti beekama. Kana keessatti egaa olaantummaa Ameerikaatu calaqqisee jira addunyoomsuu kana keessatti. Egaa kanaanitu jiruuti immoo addunyoomsuun kunii. bifaan biraas immoo horate isaan kaanis kan keessatti carraa guddachuuf ol ba'uu argataniiti warra akka Brexit jedhaman warra akka Biraaziil faa Raashaa faa Chaayinaa faa kana keessatti guddatanii dinagdee isaanii dagaagsuu danda'anii jecha inni kun egaa amma ta'e tokko warra ogeessi kana keessatti ekonomii irratti waan fide qaba. Keessumaa edda ekonomii kiraayisisiin Ameerikaa kuma lamaaf torba saddeetitti edda ga'eetii jalqabee biyya keessatti hojii dhabuu ekonomiin kufuu fideera. Kanarraa kan ka'es immoo giloobalizimiin kun biyya addunyaa hundumaatti dimokiraasiin facaasa jechuudhaanii harka isaa keessa gashee faransa adda addaa oofeera kan akka Iraaq, Afgaanistaan, Siiriyaa, Liibiyaa kana kan keessatti warri weestii kun dimokiraasii bal'isuudhaaf isa jedhuudhaan keessa galanii waraansa kana oofaniiru. Achirraa teega gaafa waraansi kun hammaachaa adeemu baqattoonni biyya sanaati gara weestiitti miliyoonii an dhangala'uun isaanii uummata kun akka inni kanaan liqimsamu gochaa dhufee. namni egaa kana ekonomiin kufaatii isaallee kana duukaa waliin qabsiisee ilaalutti ka'e kanarraa kan ka'e gloobaalizimiirraa gara ofitti deebuutti akka adeemu godheera je'een an hubadha kanarraa kan maddu anatti fakkaata.
Isaanuma biyyootuma gama lixaarraa yaadawwan kaan yaadawwan biyyoota biroo wajjin walitti dhufanii yaada addunyaa babal'isuu sana keessatti eenyummaa isaanii mul'isuutti yeroo deemaa jiran kanatti yeroo biyyoota hin guddatiin irraa dinagdeen adda addaa babal'ataa guddataa dhufe biyya isaanii keessatti mul'achuu jalqabu immoo sana ofirraa deebisuutti garagalanii jechuudha akka manaa ibsitanitti.
Akkasidha waan ofii biyya diidaatti facaasan sanatu deebi'ee itti galagale jechaan waraansa biyyoota xixiqqaa keessatti oofame baqattoota akka biyya kanatti dhufan godhee. mootummaan tokko tokko immoo giloobaalii kanatti liqimsamnu jedhee kan faccise achirraa kan ka'e immoo warra baqattoota kana duukaa teerorizimiin biyyoota warra weestii kanatti shororkeessaan akka malee guddachaa dhufee akka biyya faransaayitti argine akka ameerikaatti argine biyyoota baay'eetti argamaa dhufe irraa kan ka'e shororkeessaan akka maleetti guddate kana qofaa miti hojii dhabuun unemployment reetiin akka malee guddate kiraayisiin ekonomii guddatu. Kun giloobalizimiirraa addunyoomsuurraa kan nutti dhufedha jedhaurraa deebanii hubachuu irraa kan madde'aa jedhanii an fudhadha.
Garuu amma Faransaay keessatti gidduu kan akka garreetti gareen sabboonota yookaan immoo safuu duraatti cichan paartii sanarraa akka dorgoman dubartiin Mariin Lepen jedhaman ni mo'u jedhamee hedduu sodaatamaa ture yoo mo'an Faransaayin gamtaa Afrikaa keessaa baasuu baqattoota irratti ilaalcha gaarii hin qabanii baqattoonni seeraa ala ta'an akkuma Ameerikaa keessatti jedhamaa jiru biyyattii keessaa akka ba'an taasisuu mi'a biyya alaarraa biyyattii keessa galutti dilaala aga dhibbarraa soddomi shaniitti ol dabalu jedhamee hedduu sodaatamaa ture garuu injifachuu hin dandeenye leepeen kan injifatan nama yaada madaalawaa yookaan yaada gidduugalaa qaban inumaayyuu akka dhuunfaatti dorgoman kan jedhaman. Ka bara dabre siyaasa keessa seenan nama Imaanuweel Maakiroon jedhamani akkamitti safuutti cichitoonni kun injifannoo argachuu dadhaban.
Kuni dhugaa dubbiitti nama dinqisiisatti hin jiru yeroo gabaabaa keessatti warri akkas sabboonaa ta'anii raayit raadikaal harka soddomii shaniin filatamuu danda'uun injifannoo guddaa jennee hubanna maaliif yeroo gabaabaa keessatti. Guddina dhufedha kuni kanaafu kun waan nama naasisuu waan nama sodaachisudha malee pireezidaant Maakroon giddugaleessa kan ta'an moo'aanii waan nama gammachiisu baay'ee hin qabu jedheen hin fudhatu. Dhugaa ammoo yeroo isaatti kuni Awurooppaan yuuniinis addunyaa guutus dhiphuu guddaa keessa gahee ture. Addunyaa guutuutu World Political Order kan jedhamu sanatti geeddarama kan jedhu sodaatu jira ture maaliif humni karaa Raashaa sana jira as immoo Doonaald Tiraampittu jira isaan kun. Dirree olaantummaa kan leellisan kun olaantummaa godhatu kan jedhamu sodaatu jira ture. Kanaafuu harka soddomii shan mo'achuumtu mataan isaa injifannoo guddaa warra raayit raadikaaliif jedheen fudhadhan.
Leepeen injifatamuun ammam bu'aa guddaadha gamtaa Awurooppaadhaaf ammam jabaachuu danda'a gamtaan Awurooppaa kana booda.
Ee kun beekamaadha. Faransaay keessumaa gamtaa Awurooppaa keessatti handhuuradha jechuu danda'ama. Ekonomii'aanis haa ta'u. Siyaasaanis waan kana jalqabanii dagaagsanii guddisanii as geessisuudhaaf seenaa guddaa qabu. Gumaachi isaanii gumaacha guddaa. Ingiliziin kana keessaa ba'anii jiru. Bireeksit jedhamee ba'amee jira. Gireet Biritiin keessaa baateetti inni sun mataansaa madaa guddaa uumeera. Kan keessaa dandamatee kan hin baane tokko ta'ee jira. Kanarratti Faransaaytu ba'eera ta'ee hammeenyi isaa Awurooppaa qofaaf hin ta'in addunyaadhaafu baay'ee balaa ture jedhanii fudhatu.
Mee as keessatti qooda Raashaa ilaallu. Raashaan yeroo dabre yeroo yuunaayitid isteets keessatti filannoon geggeeffame akka harka keessa galfattee dhagaamaa jira doonaald tiraamp injifatan dhiibbaa gootetti ka jedhudha ammallee dubbiinsaa xumura hin arganne falmii guddaatu jira akkasuma faransaay keessaarraa harka qabdi jedhamaa jira yeroo dhaabbii raashaa kana ilaallu raashaan ammaa kaadeggeraa jirtu akka warri safuutti cichan warri sabboontotaa warri biyya keenya jedhan gootota biyyaa warri jedhaman akka injifatan waan barbaaddu fakkaata pirezidaant puutiin kanaaf waan humna isaanii bobbaasanii jiran fakkaata raashaan maaliif warra sabboontotaarraa fedhii qabaadha.
Dimookiraasiitu farra raashaadha. Kanaafidhaan kun ta'uu maaliifi akkuma beeknu raashaan Yukireeni keessa waraansa galuu irraa kan ka'e warra weestii irratti tumatanii ekonomii keessaas haa ta'u maal keessaa baasanii jiru. Inni kun isaaniif hamaadha. Ammaa fi kanaaf warra weestii jedhaman kana politikaan facaasu yaada adda addaa akka isaan godhatan. Sana keessatti immoo raashaa humneessuu humna akka inni godhatu gochuudha politikaan raashaa yeroo ammaa kanatti. Warri sabboonaa hootuu dhalataniis balaa hanbiraa fidanii dhufuu danda'u. Hammatti garuu addaan facaasuun sun raashaan amma ta'e humna tokkootiin akka isheen fudhatama argattu waan godhuufidha. Iddoo hundumaa keessatti harka isaanii gashanii dimookiraasii lolaa jiru jechuudha.
Dooktar Alamaayyoo kun biyyoota Afrikaaf maal jechuudha? Waan amma addunyaarra deemaa jiru kun gara kamitti deemaa jira? Maal jechuudha?
karaa tokko warri humnoonni gurguddaan kun rakkoo mataa isaaniitti qabamanii warra hiyyeessaa kana nagaadhaan qofaatti dhiisuu danda'anii carraa tokko ta'uu danda'a. Humna of keessaa qabaniitiin akka isaan gartokkotti guddatan gartokkotti citaniif isaan gargaaruu hin mala. Garuu immoo karaa biraa immoo hariiroon jiru waan cituu danda'u miti. Kanarraa kan ka'e humnoonni mootummaan akka Doonaald Tiraamp kun warri karaa mirgaa adeeman kun. hoo humna guddaa go'atanii dimookiraasiin amma ta'e tokko biqiluudhaaf yaalu irra biyya hiyyeessaatti akka hin biqille waan godhuufi abbaa hirrummaa hin dagaagsaa kan jedhu sodaan jiru.
as virjiiniyaa kan jiru gloobaal yuunivarsiitiitti ayyuu barsiisaa falaasamaa dooktar alamaayyoo birruu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
isin illee galatooma.